Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgala galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii kudha sagal kiiloo heerzii kuma kudha shanii fi dhibba afurii fi kudha shan irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar.
sadaasa 23 bara 2014 akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya raadiyoonii dirree shaggarirraa oduu keenya kam isa galgalaa isin dhageechifna oduu kan isinitti mu'an gurmeechaa gammachuuti. waraanni bilisummaa oromoo cibraa shanan gibee miseensa haaraa eebbisiisuu beeksisee jira. godina horroo guduruu wallaggaa aanaa guduruu magaalaa kumbolchaatti waraanni mootummaa maatii hidhee mana isaanii ibiddaan gubuun dhagahame. godina shawaa kaabaa aanaa yaayyaa gullalleetti hojjettoonni mootummaa aanaa soddomii afur qaama hin beekamneen ukkaamfamuun achi buuteen isaanii dhabamuun dhagahame kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyaarraati amma oduu tokko tokkoon. Waraanni bilisummaa Oromoo imala waraanaa kallattii maraan gara magaalaa Finfinnee taasisaa jiru daran cimsuuf wayita adda addaatti miseensa haaraa eebbisiisuun gara dirree waraanaatti bobbaasaa kan ture yoo ta'u, kibxata darbes waraanni zoonii Jimmaa Cibraa Shanan Gibee miseensota haaraa leenjisaa ture sirna ho'aan eebbisiisuun gara dirree lolaatti bobbaasuu beeksiseera. Loltoonni hedduun dirree waraanatti makamuuf leenjiirra turuu isaanii kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Shanan Gibee kibxata leenjii xumursiisuun bakka miseensonnii fi ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo akkasumas uummanni Oromoo jiranitti eebbisuu yoo himu waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti lola hidhattoota bilxiginnaa waliin taasisaa jiru irratti injifannoo boonsaa galmeessuu fi dachee Oromiyaa sirna namtokkee jalaa baasuuf miseensota haaraa leenjisuun dirree lolaatti bobbaasaa jira. Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessatti taasisaa jiru kan yeroo kamuu caalaa cimaa dhufuun qalbii hawaasaa fi miidiyaalee idil addunyaa harkisaa kan jiru yoo ta'u dhiyeenyuma miidiyaaleen addunyaa hanga dirree lolaa deemuun ajajoota waraana bilisummaa Oromoo dubbisuun sochii waraanichi taasisaa jiru fi ga'umsa waraanichi irratti argamuu fi shoorri waraanichi siyaasa Itoophiyaa keessatti ba'uu danda'u olaanaa ta'uu gurra hawaasa addunyaan ga'uuf gabaasa bal'aa qopheessuun gabaasaa turanii jiru. Kan gabaase Liiban Jaarsooti. godina shawaa lixaa aanaa dirree hincinnitti waraanni mootummaa nama nagaa rasaasan ajjeese godina shawaa lixaa aanaa dirree hincinnitti waraanni mootummaa bilxiginnaa hawaasa nagaa goolaa jiraachuu jiraatan aanichaa tokko raadiyoonii dirree shaggaritti man gochi waraanni bilxiginnaa aanichatti raawwataa jiru yeroo dhiyoo asitti garmalee hammaachaa dhufuu himu haalli aanaa dirree hincinni jiru kutaa oromiyaa irra waan haa ta'u xiqqoo addummaas ni qabaata haalli garsana jiru akkuma sinis dhagahaa argaa jirtan guyyaa kaleessaallee mucaa daa'ima alamaayyoo olaanaa jedhamu mucaa mana dullaa taphatu guyyaa sanii guyyaati dargaggeessa keessaa baamanii harka duubatti hidhanii booda rakkisan ajjeesan roman narko ajjeesanii dararaan ajjeechaan hidhaan akkuma itti fufetti jira haalli garsana jiru baay'ee addessaa fi haala hamaadha haa ta'uuti sochiin waraana bilisummaa oromoos garsanatti akkuma itti fufetti jira waraannis ni jira dararaan ni jira humna dabalataa isaan kunis makkalaakayaan achi galee jira humna addaas achi galee jira poolisiin illee jira haalli garsana jiru dhimmumaan dubbatti waan baay'ee sodaachisaa fi ammaataatu jira.
akka jiraatan kun jedhanitti gaafa sadaasa 21 bara 2010 afur dargaggoo oladeemaa alamaa yoo jedhamu kan dhaaba siyaasaa kamuu waliin qunnamtii hin qabne miseensonni waraana bilxiginnaa ofitti waamuun maqaa isaa erga gaafatanii booda harka isaa dugda duubatti hidhanii haala nama gaddisiisuun daa'ima kichuu rasaasaan rasaasanii seenaa wallagga lixaa magaalaa dambidoollotti amaanuweel wandimmu irratti raawwatan irra deebi'aniiru.
Akkana odeeffannoo argatetti mucaan hiriyoota isaa faana puulii qabachaa jira mana puulii keessaa. Waamanii alamayyoon sidhaa jedhanii mucaa gadi waamanii eeyyana jedhee gaditti bahee mucaa harka isaa duubatti hidhanii namoota rasaasa sana adda isaa keessa dhahanidha. jedha mucaan achumatti kufee ni du'e waan ajaa'ibaati waan ta'eef beeknedha waan yakka kana goote sana goote hin jiru mucaa hiriyoota isaa faana fuulii taphatu mana fuulii irraa gadi baasanii mucaa nagaa umuriin isaallee mucaa kichuu reefu lafaa ka'aa dabarte bifa suukkanneessaa ta'een uummata fuulduratti goodaratti kan isaan akka duubatti hidhan ajjeessa gochaa wallaggatti wal godhame faana wal fakkaata waan isaan raawwatu.
Aanicha keessatti sochii yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru humna waraana mootummaatii ol ta'aa jiraachuu isaatiin tarkaaffii waraanni bilisummaa oromoo fudhataa jiru qolachuu dadhabee aarii keessa kan seene waraanni bilxiginnaa miira abdii kutannaatiin ummata dararaa akka jiru namni kun ni dubbatu.
Warri kun yoo waraana faana dhaqanii qaamaan qaama wal quunnaman hedduu dhumaa jiru. Hawaasti waan ilaaluudhaaf guyyaa guyyaatti ni dhaqu waraanni gara dabballee jedhamu gara hokkee jedhamu sana waraanni. mootummaa Oromoo kan jiru achitti guyyaa guyyaadhaan waraanni mootummaa dhumaa akka jirudha. Kosii wanti qabatamaa achi jirus achi dhaqanii gaafa lolaan mo'atamanii akkas deebi'an uummata nagaa reefu dararuu hidhuu ajjeesu kanattidha jechuudha kan isaan ta'an kun immoo tarkaanfii abdii murannaa irraa waan fudhatame fakkaata. Lolaan waraanaan waan caalaman fakkaata. Na dabalataa guyyaa guyyaa inni fidatu garuu sochii waraanaa iddoo sana jiru daangessuus mo'achuus hin dandeenye abdii kutannaa dhumarraa waan maddi fakkaata gara jabummaan isaan uummataa fi dargaggeessa harka qullaa irratti ol deebi'anii magaalaa keessatti raawwachaa jiran abdii murannaa irraa waan maddi fakkaata.
Uummanni aanaa dirree Hincinnii fi aanaaleen ollaa jiran deeggarsa waraana bilisummaa Oromoof qaban ifatti mul'isuun sadarkaa humna bilxiginnaa waliin haleelurra ga'uu kan ibsan maddi kun sirnichi uummata mootummaa bilxiginnaarraa abdii kutate irratti miira abdii kutannaatiin gochaa suukaneessaa raawwachuu akka jalqabe raadiyoonii dirree shaggaritti himan.
Miirri jiru waan si ajaa'ibudha. Manni mootummaa irraa abdii muratee jira. Waraana daggala jiru waraana bilisummaa Oromoo kan jilaachisu jirus uummata naannoo sanaati. Uummanni naannoo sanaas immoo fedhii fakkaata waraana sana maara beektaa. Iddoo iddootti kan infoormeeshin tokko tokko dhaga'utti gara ammayyaa kanatti uummanni sirumattuu gaafa jarriif jarri walitti dhukaasan waraana bilisummaa Oromoo faana bahee akka lolaa jirudha beektaa. Yeroo gaachana maal qabatee uummanni akka bahee lolaa jirudha. Mootummaa kanarraa uummanni abdii murateera. Tarkaanfiin mootummaan gochaa jiru abdii murannaadhuma yaaluudhuma fakkaata. Gara du'aatitti yaaluudha malee waan isa tursus miti. Uummanni akka waan sa'a kanatti mootummaa qabutti ilaalaa hin jiru. Mootummaa waan jirus biyya mootummaa qabu sin fakkaatu.
Wabii waaqotu gabaase. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaatti waraanni mootummaa abbaa fi haadha hidhee ijoollee bittimsuun mana jireenyaa isaanii ibiddaan gubuu jiraattonni raadiyoonii dirree shaggaritti himan.
Maqaansaa Garramaa Yumar Laggasaa jedhama. Haati manaasaa Caaltee Zallaqaa Bakaree jedhamti. Iddoon jireenyi isaanii Horroo Guduruu, Aanaa Guduruu, magaalaa Kombolchaa keessa jiraatu. Mana jireenyaa isaa gubanii manni jireenyaa kun itti ijaaramee waggaa shanidha. Haaraadha. Namni kun qotee bulaadha. Baay'ee nama dhama'udha. umriin isaa gara torbaatamaa hin ta'a amma nama guddaadha jaarsadha jaarsa nama kabajamaa jaallatamaa nama bakka yeroo hundaa hojii isaa irratti xiyyeeffannaa godhee nama hojjetudha nama rakkataa nama gargaaru.
Jiraattuun godinichaas akka akka jedhanitti waraanni bilxiginnaa miseensota maatiitti furii darbuun mana hidhaatti darbachuu madditti ajjechaaf isaan barbaadaa akka ture irra gaaba'u. Abbaa fi haati akkasumas ijoolleen beekumsa mana murtii malee mana hidhaatti ukkaanfamanii akka turanii fi ammallee dabalataan hiraarsaa kan jiru ta'uu jiraattuun kun dubbataniiru.
Caatu egaa biroo deemee hin beeknu sababa mucaatiinidha. Amma abbaatu hidhameera. Abbaan itti hidhamee kun amma waggaa isaati. Mucaatiin dhiyeessi jedhameetu mucaan nan dhiyeessa jedheetu eeguu yaa'u dhiyeesse abbaatiin seera biyyaa kabajee abbaa maatii waan ta'eef deemee yaa'u harka kenne yeroo harka kennu ani balleessaa hin qaba jedheen miti kanaan deemee harka kenne waggaa tokko guutuu mana murtiitti sin dhiyaanne hidhameetu jira.
Abbaa warraa obbo Gaarramaa jedhamanis hidhamanii turtii ji'a afurii booda haati warraa isaanis mana hidhaatti akka darbatamanii fi kanumaanis dhibeedhaaf akka saaxilamanii fi yeroo ammaa kana hospitaalatti yaalamaa jiraachuu ibsanii ijoolleen isaanii torba garuu bittinnaa'uun eessa akka jiran akka hin beekne madde kun himaniiru.
Yeroo turtii kana keessatti ijoolleen isaa ijoollee torba achi bahan jiru. Yeroo amma jiran hin beeknu. Inni hidhamee immoo ji'i afurii boodanuu akkas haati manaas manumaa qabamtee hidhamte. Isheenis hidhamtee achi keessatti baay'ee dhibamtee kuffannaan hospitaalli rifaraal isheefi barreesse amma mana yaalaa jirti yaalamaa jirti.
Obbo Garramaan balleessaa tokko malee murtii haqaa dhabanii umurii manguddummaa mana hidhaatti dararamuun hanqatee guyyaa lama dura halkan keessaa sa'aatii jahatti waraanni mootummaa mana isaanii guutummaatti barbadeessuu jiraattuun kun himaniiru.
Kanumaan jirru firri deemees isa gaafachuu hin danda'u yaa ijoollee masu waan nyaatu isaatii geessa amma immoo eeggadda galgala sa'aatii jaharratti deemanii mana jireenyaa isaa guban.
Wabii waaqotu gabaase. godina shawaa kaabaa aanaa yaayyaa gullalleetti barsiisonni ogeeyyiin fayyaa fi hojjettoonni waajjiraalee mootummaa garaagaraa soddomii afur sadaasa kudha sagal bara kuma lamaa fi kudha afur magaalaa fittaalirraa qaama hin beekamneen butamanii hanga har'aatti achi buuteen isaanii kan hin beekamne ta'uu fi qaamni butamuu hojjettoota kanneeniif itti gaafatamummaa fudhate kan hin jirre ta'uu aanaa yaayyaa gullalleetti hojjetaan mootummaa tokko raadiyoonii dirree shaggaritti himaniiru. Hojjettoonni mootummaan butaman kunneen harka waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana keessa socho'uu akka jiran kan eeru waraanni bilxiginnaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waliin lola cimaa taasisaa jiraachuu kan hime maddi keenya kun waraanni bilisummaa Oromoo garuu hanga ammaatti namoota butaman kanaaf itti gaafatamummaa fudhatee akka hin jirre mirkaneessaniiru. Baatii tokko dura aanaa hidhabuu abootee keessaa dubartiin tokko qaama hin beekamneen butamuun qarshiin kuma dhibba tokko erga kaffalamee booda akka gallakkifaman yaadachiisuun gochaan akkanaa godina shawaa kaabaa aanota waraanni bilisummaa oromoo keessa socho'an kanneen akka yaayaa gullallee hidhabuu abootee kuyyuu fi warra jaarsoo keessatti raawwatamaa jiraachuusaatiin waraanni bilisummaa oromoo qaamolee hawaasaa keessaas haa ta'u qaama maqaa waraana bilisummaa oromoo xureessuuf gochaalee akkanaa raawwachaa jiran to'achuu fi akeekkachiisuu akka qabu dhaamanii jiru. liiban jaarsotu gabaase. Oduu keenya ittaanuun godina Wallagga ba'a aanaa giddaa ayyaanatti humnoonni amaaraa uummata nagaa ajjeesuu itti fufan. Godina Wallagga ba'a aanaa giddaa ayyaanatti humnoonni garee finxaaleeyyii amaaraa ammallee hawaasa nagaa ajjeesaa jiraachuun dhagahame. Jiraatan aanichaa amma du'a ajjeechaa humnoota kanneen jalaa miliqee jiru tokko sadaasa 23 bara 2014 raadiyoon dirree shaggaritti bilbilaan akka himetti haalli aanaa giddaa ayyaanaa gandoota hedduu keessatti raawwatamaa jiru nama gaddisiisa namoonni hedduun ajjeefamaniiru qabeenyi isaanis immoo saamameera yookiin barbadaa'eera Akka waliigalaatti wantoonni ta'aa jiran qabeenyi uummataa barbadaa'aa jira uummanni buqqa'aa jira lubbuun namaa jimlaatiin badaa jira wanta kana kan raawwataa jiru immoo humnoota finxaaleeyyii hamaaraa mootummaan hidhachiisedha waan sana naannoo sana irratti kan raawwachaa jirani uummanni naannoo irraa buqqa'ee qe'ee gadhiisee lubbuun namoota danuus immoo lola kanaan darbeera. Aanaa giddaa ayyaanaa keessumaa ganda kanneen akka dooroo hoborraa haroo ayyaanaa ganda halii fi kan kana fakkaatan akkasumallee ganda dhakaa jigii hangar guutee fi kan kana fakkaatanitti rakkoo wal fakkaataan gurguddaan uummata keenya irratti ta'aa jira manni uummataa hin jiru uummanni keenya rakkoo hamaaf saaxilameera qabeenyi isaa barbadaa'eera lubbuun namaa badeera haati manaaf abbaan manaa wal argaa hin jiran gargar faffaca'anii rakkoo hamaa amma jedhamu holitti hamma miidiyaa hawaasaa irra jedhamu holitti rakkoo hamaatu naannoo sanatti ta'aa jira.
Humnoonni finxaaleeyyii kunneen qubattoota amaaraa naannichatti mana amantaa dawoo godhachuudhaan leenjifamaa turanii fi warra mootummaan bilxiginnaa meeshaalee gurguddaa hidhachiisuun naannoo amaaraatii bakkas qubachiise ta'uu kan ibse maddi kun ammallee uummata nagaa irratti ajjeechaa jumlaa raawwachaa akka jiran dubbata. Guyyaa tokko dura namoonni humnoota kanaan ajjeefaman jiraachuullee ibseera.
Naannoo sana kan jiranis jiru akkasumallee naannoo amaararra leenji'anii dhufanii uummata keenya buqqisuudhaaf jecha leenji'anii kan dhufantu jiru meeshaa gurguddaa qabu mana bataskaanaatti meeshaa naqatanii leenji'aa turanii leenjii gurguddaa qabu uummanni keenya meeshaa hin qabu ofirraa deebisuu fi uummanni bakka rakkoo gurguddaa keessa jira daa'ima jalatti qalamaa jira ijoolleen baatee galaa hin jirtu tiksituun baatee galaa hin jirtu rakkoo hamma jedhamu holitti jira naannoo sana namni sagalee uummata sanaaf ta'ullee hin jiru nama boosisa wanti naannoo sanatti ta'aa jiru torbee darbe keessaa jalqabee immoo bifa addaatiin bifa qindaa'aatiin mootummaan illee wanta keessa jirudha wanta kana keessa uummanni keenya buqqa'aa jira qeessaa gadhiisaa jira guyyaa dheengaddaa bakka alii jedhamutti lubbuun uummata keenya jimilaan yeroo dhugu yeroo masaan toorkii balleesse mootummaan kun torban darbe keessa ganda haroo ayyaanaa jedhamanitti qaaduu mokonnin gonfaa kan jedhamu abbaa ijoollee shaniiti ajjeefame akkasuma sooressaa duuressaa gochooroo kan jedhamu dargaggeessata ajjeefame akkasuma immoo dheengadde bakka alii jedhamutti Ayyalaa Bayyanaa kan jedhamu abbaa ijoollee sadii Girmaa Holaanii kan jedhamu dargaggeessa kan lubbuusaa dhabedha kan biraa immoo kan du'ee fi kan jiru namni adda baafate hin jiru.
Haala yeroo ammaa naannicha keessatti mul'ataa jiruun gochaa nameenyaa humnoota kanneen salphaa akka hin taane ibsuun carraan jireenya hawaasichaa yaaddoon marfamee jiraachuu hima. Yeroo gareen kun ajjeechaa jumlaa raawwatutti haala mijeessaa fi kan turan qaamota mootummaa aanicha bulchan ta'uu ibsee mootummaatu ummata keenya ficcisiisaa jira jedhan.
Uummanni yaaddoon uummanni keessa jiru kana jedhee sitti haasa'uuf hin danda'u. Uummanni rakkoo hamaa keessa galeera waan abdatus hin qabu waan qabus hin qabu uummanni rakkoo hamaa keessa galeera. Lolli kun immoo gara fuulduraattuu hin dhaabatu otoo hin ta'in hin babal'ata kan jedhamu shakkiin guddaa. Mootummaan harka keessaa qabaachuuf yeroo sana neetoorkiin baduumtuu iyyuu isa tokkodha bakka. Naannoo guttiin jedhamutti naannoo lalistuu hangar jedhamutti naannoo dhakaa jigii jedhamutti yeroo karaan cufamee uummanni keenya qalamu mootummaan taa'ee ilaalaa jira. Mootummaan waan uummata naannoo sanaarraa baasus hin qabu waan fayyadus hin qabu amma uummanni Oromoo qofti walii birmachuu.
Dhumarrattis uummanni Oromoo rakkoo uummanni Wallagga ba'aa keessatti argamu kana hubachuun birmachuu fi akka qabu dhaameera.
Ani gaa uummata Oromoo waan dhaamu nuti dhiigni keenya tokko lafeen keenya tokko kaleessas Oromummaaf jennee Oromoof jenneeti kan nu wajjin du'aa turre har'a uummanni kun sababa qofaatti du'uuf hin qabu bakka uummanni kun walii birmachuu qaba humnoonni sun humnoota cimoodha hamma jedhamanii holitti meeshaa amma funyaanitti hidhatanii qabu waanta ta'eef uummanni Oromoo nuuf baruu qaba dhalattuun nu jalatti dhumaa jirti dargaggeessi guddataa hin jiru bakka kun jenoosaayitiitu uummata keenya irratti raawwatamaa jira.
Kan gabaase wabii waaqoti. Hidhattoonni naannoo Amaaraa godina Shawaa kaabaa aanaa warra jaarsootti ganda tokko ibiddaan barbadeessuun himame. Hidhattoonni naannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa ce'an godina Shawaa kaabaa aanaa warra jaarsoo Hawaasa Oromoo ganda Maliyyuu Huccawaatti mandara karaadii jiraataniin shanee qallabdu jechuun manneen jiraattota guutummaatti ibiddaan barbadeessuun dhagahameera. Namoonni achi jiraatanis gandicha irraa buqqa'anii gara magaalota dhiyoo isaanitti argamu tulluu milkii fi qarree gu'aatti baqachaa jiraachuu maddeen raadiyoonii dirree shaggaritti himan. Jiraattonni gandichaa odeeffannoo raadiyoonii dirree shaggariif qoodaniin hidhattoonni naannoo amaaraa manneen jiraattota gubuu maddiitti waqtii oomishni qotee bulaa maasarratti ga'ee jirutti midhaan maasaa keessa jiru ibiddaan barbadeessaa jiraachuu himuun yeroo ammaa uummanni kumaan lakkaa'aman ganda kanarraa buqqaanii baqachuuf dirqamuu eeraniiru. Hanga ammaattis bulchiinsi aanaa warra jaarsoo fi qaamoleen dhimmi ilaallatu haleellaa hidhattoonni amaaraa daangaa ce'uun uummata Oromoo irratti raawwachaa jiran kana dhaabsisuuf tarkaanfii fudhatan tokkollee akka hin jirre dubbataniiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee daangaa naannoo Amaaraa irratti argaman keessatti yeroo hedduu hidhattoonni naannoo Amaaraa haleellaa garaagaraa wayita gaggeessaa turanitti callisuun qaamolee mootummaa buqqaatii uummataa kanaaf sababa guddaadha kan jedhan maddi keenya kun sochiin cimaa waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa godina Shawaa Kaabaatti taasisaa dhufe mootummaa bilxiginnaatti yaaddoo guddaa uumuu isaatiin sirnichi yeroo hidhattoonni naannoo Amaaraa daangaa ce'anii uummata nagaatiin shanee qallabdu jechuun qe'ee fi qabeenya isaanii barbadeessanii fi buqqaatiif saaxilaa jiranitti callisuu isaatiin uummanni cimsee komachuullee dubbataniiru. Liiban jaarsotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu har'aaf raadiyoonii dirree shaggarirraa qabanne kanuma qophiin keenya hubannoo beektotaa itti fufaa ammas nu waliin tura.
hubannoo beektotaa sagantaa kanaan ilaalcha taajabbii qeeqa hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina hubannoo beektotaa
Dhaggeeffattoota raadiyoonii dirree shaggar qophii hubannoo beektotaa sagantaa keenya har'aatiin akkuma kana dura raaga hayyoota oromoo isinii dhi'eechaa turre har'as haasawa qaroon oromoo sooressi yookiin jaarraa abbaa gadaa waggoota dheeran dura waaqeffattoota sirna nafxanyaa fi fuulduree qabsoo ummata oromoo ilaalchisee dubbate isinii dhi'eechinaa nu waliin tura. warri sirna nafxanyaa deebisuuf har'a gororaa jiran kunniin warreen walqixxummaa ilmaan namaatti namanne warreen ganamumarraa guddisa badaniidha jedha hayyuun gameechi kun gartuun sirna abaaramaa kana leellisan kanneen gartuu of tuultuu diimokiraasiitti kan hin amanne warreen nu qofatu siif beekaa fi ati anaa gaditti buluu qabda ilaalcha jedhu warreen baatanii deemanidha warreen akkanaa tolli namarraa hin dhoowwu afaan inni beeku itti dubbachuu fi malaawwan adda addaa fayyadamuun dura dhaabbachuun dirqama akka ta'e hayyuun kun dursanii raaganii turan oromoonis miidhaawwan sirna nafxanyaatiin deddeebi'ee itti dhufu kana tokkummaan ijaaramee gatii barbaachisaa ta'es kaffalee sodaa keessaa bahee biyyasaa ijaarrachuu qaba jechuun dhaamanii turan mee gorsaa fi dhaamsa hayyuu kanaa walumaan hordofnu nu waliin tura.
Qaabsoon Oromoo takkaan dhaabbanne ilaa ammatti deemaa jirti. Itti fufaati jirti jechuudha. Kana duuba gaa mee sagaa ilmaan naftanyaa kun walqixxummaa umma ilma namaatti ni amanani. Aboo an waa ana gara kiyyaan hin amanu jarri kun. Jarri kun akkaataan itti guddisa nama guddisa. Guddisaan isaanii hanqarroo. Hanqarroo iftuulummaa fi nu malee namni hin jiru namni hundi waan beeku yaada jiruudhaani biyya kana ammaa biyya Oromoo fa'a akka dhaalaatti lakkaawwatan nu abbooteenyaan nu dhiis nu dhaame abbooteenyaan marre irratti lolle waan kana oofan jechuudha. Waan kana ta'eef jarri kun abadan walqixxummaatti namana. Dimokiraasii waan jedhan kana namaan soban haada namaan hidhani malee abadan itti namanan jechuudha. Guyyaa wayyaaneen biyya seente maal jedhan aboo dimokiraasiin dhufteetii jedhan namni gaara jiru hundi nutti gale jechuudha. Qawwee dhiisee galee akkasii sobanii osoo baatii jaangayini huccuu sii tana galtee dhugaa asan baafte jedhee uffatte jechuudha. Hambifne nama nama meeqaatam qabeenya namaan hambifne namaan hambifne akkasii gaa namni kun ammaa namni waa xiqqoon namni guduun jidee hunda girgireessuudhaan jiraata nama ajjeesuun akka malatti ajjeesuudhaan jiraata umrii isaa dheereeffata malee ni beeka akka booda gadhiisee deemu biyya tana ni beeka jechuudha. Yoo warri silaa qaabsoon itti haqaa habilisummaa barbaaduu qabu callisee ni qooqatiin ni jechuudha ni faranqala. wasanaa bira qooqee wasanaa baay'ee yoo abnoon abbaan haqaa yoo callisee inni qooqa jechuudha. Yoo abbaan lafaa haqaa lafaa ka'e inni duuba qooqa san dhiiseeti baqata jechuudha. duuba isaan hojiin maal mee qawwee miti callii hojjennee nu yaafna jechuun bineensa kana callii hojjennee nu yaafna orma kana hoo callifnee hoo namni tokkollee nu akka waan gurgurre torbaan tokko nu gaya jechuun hin gurgurin irraan bitin torbaan tokko gayaaf uummata kana biyya keenya reessa mee qawwee waa dhiifnu qawween qawween silaa hoo haqa waa naqaati qawween malee uummanni kun lafatanii gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha tumatumaan hin dandeenye mee isaan kun walqixxummaa ni amanu dimokiraasii baantan kanatti ni amanu ni amanan inumaan taatuufu isaan. Dimokiraasiin waan haqaa waan namni obbolummaan wal qixxummaan jiraatu jechuudha. Sun isaaniitti naasa jechu isaaniif naasa waan isaan miidhaati jechuudha. Ilmaan naftanyaa hangamillee biyya mirgi namaatiitiif biyya dimokiraasiin jedhu biyya namni wal qixxaa amata fedhee haa jiraatu. Hoggoo Itoophiyaa gatee waan san haasee jedhu wanni tan. Daandurree santu keessa jira daandurree jarmii yertee hanqarroo san waan qabaniif jecha hin fayyan jechu doktorri fayyisuus hin jiru jechu barnoonni fayyisuus hin jiru jechuu orma kana. Akkasitti gaa akkuma dursanitti haanu jiraattu. gatii feete haa fudhattu oromumaan Itoophiyaa tiifatan jechuun ilaarratti somba dhaban onnee dhaban sombaan nama sossoa jedhan numaanii iftiisan numaanii amma boruu amma kabiraa dhaban amma har'allee boruu duruu qophaa'e jechuun kabira har'a waan biyya keessa deemuu dhageessan kabiraa lafa dura lafa kaayate jechuudha nuti eessarraa jira duuba bakka sanarraa xiqqoo qabnu walitti kennuu danda'a gaafa tokko gobeellatti qawwee nuu kennan ba'aan qawwee hin qabu duuba akkam taane haa tolfannu laga kana keessatti yoo tolfachuu wallaallee hoo haa bitannu warii ni qabna walitti buunee wariin haa bitannu qawwee kunoo namni gurguru arraan tana guutamee jira addunyaa keessa riiraa lama walitti baafnee namti namoonni horii yoo qabne horii keenya naa bitannu gaafa san akkasiin jeeni jechuudha yoo horii dhabne isarraa hiikannu jechuudha. Oromoon hoggaa furu cini namti gaafa illee sillaaseen du'ee cini namti oggusatii cini namuu deemte amma oggulama cini namti jechuudha tabbu'aa saana hedduudha tuni gaafa illee sillaaseen du'ee cini namne guyyaa mangistuun baqatees ni cini namne. arra sadaffaa jechuudha. Namni hoggusa dincini namu. Hoggulama cini namu jenna immaa isin hoggulama namni gosa boolla takka keessatti qaama tokko keessatti dincini namu jenna. Duuba akkasii jaallan keenya egaa bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuudha. Namni bilisummaan qabne if duruun argu yaaduu hin danda'u. Yoo yaade duraa facaasan jechuudha namni gartee namni bilisummaa duraan qabaate hogguu dhabe irratti ni beeka jechuun mi'aa isii beeka jechuudha. Bilisummaa gaafa qabnuu fi gaafa hin qabne wal dura qabne haalaan gaafa qabnu sana loluu hin dandeenya yaada qabna heera heera ajaa'ibaa kana kana hundaa'u bilisummaa irratti waan kana walitti mariidhaan tolfanna jechuudha. Arramee nam tokko haa walitti qabamee waa godhuu danda'u jechuudha. Dhamaana jechuudha. Sanii jecha if qaru wal qaru seentara bakka hunda jaarrachuu biyya biyya jirran keessa namni walii dhufee bakka galgaluu walii dhufee marii walii dabarsu bakka ilmaan isaanii itti waa barsiisan wanni akkasii ijaaramuu qabdi jechuudha. Yoggaa kanaan faayidaan hin jirtu jechuudha. Maal godhuu dandeenya jechuudha. Akkasitti gaa qaabsoon tuni qaabsoon tuni hafuura jechuudha. Qeensa namaa kenniti. Qalbii nama jabeessiti. Jaalaan nama fitti. Namni hojii qaabsoo godhe obboleessara walitti dhiyaata jechuudha. kasharrii bare kadur sharrii yaadullee sharrii dhiiseeti lashoo markata jechuudha. Qalbii isaa keessatti lashoo markata jechuudha. Qaabsoon dhiiga warra biyya jaalatuuni bilisummaan qaabsoo warra biyya jaalatuuni biqilti. Abbaan fedha kabiraa biqilchuu hin danda'u ka biyya jaalatu ka ifin goggoone gartee ka dhugaa dhugaadhaan if kennu saniini biqilti jechuudha. Guddatti. Namni bilisummaa hin qabne sareedha jechuudha. Sareellee saree fayyaa hin qabne. Tan namni halaalatti dhagaan dha'u dhagaan firra ari'usan jechuudha. biyya isaa keessatti waan saree ta'e alagaa ta'ee jiraata jechuudha. Dachii isaa keessatti uummata isaa lafa isaa gubbaa irratti alagaa ta'ee keessummaa akka nama biyya alaatii dhufetti akka fedhan godhan fedhan hidhan fedhan gadhiisan fedhan jeessan akka fedhan godhuu danda'an jechuudha. Haala kanaan hin jiraatan nuti bilisummaan qabna. Haala kanatti jiraata jechuudha. Osoo inni harkuu qabeenya duraa fuudhan maata akka godhuu hin danda'u. Qabiyyee isaatiin osoo harkuu horii isaatii qabeenya isaa hunda zarafanii fudhatan jechuudha. Wanni takka godhuu hin danda'u jechuudha. Saamana kana daran amma gadi galotaa jechuudha. Nam tokko hogguu waan irraa fuudhan du'uu qaba jechuudha. Hogguu haqa isaas irraa fuudhan jechuudha. Takkaan dhabbiin duuti ajala malee hin taatu qaaxaroo malee hin taatu ati yoo guyyaa sadaqa keetirra loltee duutu gaarii uyi. Namni ilmi keetiis akkasitti qalbii yaada saniin guddata jechuudha. Hogguu ati qabeenya keetirra duute ilmi keetii wanni guddatuun sana jechuudha. Yoo ati qalbii dhafa garsite yoo ati sodaa garsiifteet akkasumatti guddata jechuudha. waan kana ta'eef haqa fi du'uun tuni ayaa ummataati ayaa mataasaati ayaa ilmaansaati ayaa oromoo taate oromoon irraa gammaddi jechuun hama shukutiin fajjeessu fajjeesu hima nama na sun maal bani aadami maal sun maal bineensa mu namni kamii fajjeessa maana mijaatu dura saawwataa hin dha'iin amma dhiyoo tana shukuuxii mataa ifa dha'ee jedhu biyya kana kana kana obbo viidiyoo tokko maaf dhawa amma ilmaan isaa akkam ta'a namni namni laaluu hin jiru osoo immoo inni guusa namni keessan dha'ee ajjeetanii namni na haafi jechuudha ara namni kun boqabuu hin jiru itiif ajjeeta jedhu dhaqeeti makiinaa keessaa shukuuxii fudhatee figgadhiise angasi maana mijaatan hin dha'in ogguusan silaa dura dha'ee qoman lakkaa'e fedhan haa ajjeetan fedhan badala isa ajjeesu akkasitti gaa duuba bilisummaan ni barbaachifti jechuudha.
ammallee egaa amaarri kun wanti jiru uummata Oromoo kana dhabamsiisuudha duulatti. Lola kaan eertira guuri, kaan asmaratti eertira guuri, kaan Tigree dabarse, kaan Ogaadeen geesse bakka hundatti kaan adda waraana adda bilisummaa Oromoo kanatti duulchisuudhaan akka namni hundi uummanni Oromoo gara hundattuu hiramee akka dhufuuf akka gabaabbatuuf maal jedha nu sobaabara. Akki du'ooma himaa abbootiin amara keetu gaallanaa baquloo siqqammatuuf iyyaa raabbaluuf na hojii. Akka jechuun maletti gaangee gaallaa fi gaangee hogguu koruu barbaadan sossobaniiti jechuudha. Kunoo galaan akkana jechuudha. Mahimaashisa akkana jechuudha. Oromoo fi gaangee hoggaa fe'achuu fedhan sobaniiti fe'atanii akkana jechuun gaa maal uummata kana sobuu jechuudha. Aboon hin sobamne. Abadaan namni sobamu hin jiru. ammoo isin kan duba dubbiin tun nama dura hin galiniifillee kunoo dhagayaa nuti isinii himne deebisee maal hogguu jaynummaa oromoo sana fa arrabsu akka inni juu yagaallaa zamachaatti ka jalanqoya maal jechuu oromoo yoo loltee lolte jalanqoon dabartu jechuu isaatii beekla kuni maali gaa akka namni hamilee qabu akka namni muratee duuba hadhaa cinqii waa hunda obsee bilisummaa san hin keenyeef kadu'e du'ee kadhawame dhawame irra tarkaanfatee kadu'e irra naga duuba bilisummaa san akka hin keenye qalbii cabsuuf akkana godha jechuudha. San bira kutiga yoo xiqqoo Oromoon jabaatteen ni arrabsaa bara ammas akka jiru. Gaallaa sisalatten boca raqaa jaantilaa isoo fedhal Oromoon yoo jabaatte halkan ji'aatiin shamshiyaa qabattee deemti jaalala. Ammas hoggaa maskiinummaa teenyatti mahimaaf akka jiru gaallaa qimaal balla jedha injire nyaachuu jamma ifii dur nyaachuu ture sanumma garagalee gaa ifii injireen wadda barfatee amma tana ja'a beekta. Haan ammaas maal ja'a xoorii xoorii duulaa jee silqii qabu waan uffatu qabu waan nyaatu qabu abgadii moggatti duba gaatiitii abbaa lamatti kenne kanatti kenneeti deemaa duulaa jee oromomatti duulchis wambadetti duulaa eenyu wambadeen isa kabade isa wambadetti duulchisa waa taka kan hin qabne ka nyaata hin qabne ka kulsi wal diillee miilarraa hin qabne ka ee duulchisa jee kaan ka ganda kaidaatis bakkatti jalaa bahuu hin qabu akkana duuba gaa gaffadalam ummata keenya godhutti jira amaarri kanatti itti jira ummata keenya beekaa kaa jaallawan oromoo teenya eegaan dubbii tana duuba gaa eega dubbii akkanaa tana duuba kanaa sun eega nu mudatte maal godhuu qabnu wanni godhuu qabnu maali maaltu nurra jira wal nurra jiru maali sheekan jenne kabiiran jenne liqamambarin jenne namnummaan tokkollee namni oromoo ta'e kaloon horsiisu halafa qotu dhiiran jenne dhalan jenne xoorin jenne madabanyaa ka xorkaraayitii keessa jiru ka madabanyaan jenne ka magaalaa keessa jirulleen hundi keenya boru jennee osoo walaawwallu duuba gaa wanni biraa nun qabatini wanni nurra jiru duuba nun tuffatamne hundi nu kajeela boo orma tana namuu haa qabannu ja'aati aboogaa tunqaanii ka'a obboleen keenya yeroodhaan ka'a duba gizeen halafaa kaanu haa duba gabrummaa tana gingilannu irraa facaafnu sheenaa fi eegeen gara boodaa jan akkasanitti duba ka sheenaan booda nutti nafne mootummaan amaaraa dargiin jantuni mootummaa yeroodhaati umriin sii baati ama isiin duraanuu yeroodha yeroon sii dhumte amma hiikkaan isiigaa maal jechuudha ta yeroodhaati waan tana taateef duba wanni eenyuun jirtu namuu karaa adda bilisummaan Oromoo jirtutti hiriira galfannee harka wal qabannee bakka takka lafaa kaanee qabachuudha. Yoggaa kaan ammoo sheenaa galalama akka nutti isin hin qabanne isin hin jenna addi bilisummaa Oromoo haa jiraattu iznii rabbiitiin Oromoon dhimooti.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo himaan dhaban dhagahaa dhaban akkuma jedhamu adeemsi leelliftoota sirna naaftannyaa impaayera Itoophiyaa fi uummata isheelleen gatii guddaa akka kaffalchiisu warri naaftannyaa leellisan kan Itoophiyaa dullatti deebisanii ijaaruu barbaadan warreen walqixxummaa ilmaan namaatti amannee fi anatu siif beeka jedhan akka ta'an haasaa hayyoota Oromoo hedduu fi dubbii har'a isinii dhiyeessine kana yicha jaarraa abbaa gadaarraa waadanuu hubattaniirtu jennee abdanna. Egaa gorsa hayyoota Oromoo kana dhageettii dhabaaf Itoophiyaan gatiin har'a kaffalaa jirtu hagam ulfaataa akka ta'e isinumaaf dhiifna. Nus qophii keenya hubannoo beektota har'aa kanumaan luka bunnaa fayyaa bulaa.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. sagantaa hubannoo beektotaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina turtii gaarii qabaadha.
raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar.